turashimye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo nkuru nkuru zigize amakuru yacu y'uno mugoroba umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken ari mu rugendo ku mugabane wa afurika hazogendera ibihugu bine vy'uwo mugabane wa afurika uno munsi yahereye muri Côte d'Ivoire na Cap Vert.
Prime Minister, you said something very powerful that I just want to repeat, uh, and that is that you're true.
aha muri make anthony blinken yariko abwira umushikiranganji wa mbere wa cap vert ko yemeranya nawe ko isoko nyakuri y'ubutunzi ari amahoro umutekano na demokarasi benefit of Cabo Verdeans, but also Americans.
igisirikare ca tanzania gisaba ko impunzi z'abarundi n'abandi bakirondera ubuhungiro muri ico gihugu batahukanwa ku nguvu Cameroon yatanguye gucandaga ingwara ya malariya ibi bisiguye ko ico gihugu kibaye ica mbere ku isi gitanze incanco za malariya ku bana hagati aho hari ingaruka ingingo ya afurika yo kwitwarira israel yagiriza ihonyabwoko ku banyepalestina ishobora gutera mu mpera zano makuru twabatumiriye umusesanguzi aza kugerageza kwishura kuri iki kibazo n'utundi sangwa ikaze rero mu idonido y'ano makuru mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu nongere ndabahe mwiriwe nikaze nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika umushikiranganje ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken ari mu rugendo muri afurika urugendo rwiwe rw'iminsi ine yaruhereye muri caver na cote d'ivoire thomas kamirindi aratubwira ivyavugiwe muri urwo rugendo rwiwe
muri cap vert blinken yagiranye inama na minisitiri w'intebe koreya esilva baganira ku kamaro k'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu guteza imbere umutekano n'ubukungu mu kigobe cya atlantika muri afurika y'uburengerazuba no ku isi muri rusange
minisitiri w'intebe mwavuze ikintu gikomeye cyane nanjye nshaka gusubiramo icyo kintu ni uko ari ukuri ko isoko nyakuri y'ubukungu ubukire ari amahoro umutekano umudendezo na demokarasi cap vert ifite turashaka rero gutiza umurindi izo ngufu mu nyungu z'abanya cap vert n'abanyamerika ndetse mu by'ukuri n'isi yose
blinken yasuye kandi icyambu cya praya porto da praya kiri ku nyanja ya atlantika guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yagihaye inkunga y'amadolari miliyoni ijana na mirongo itanu yo kugisana kukivugurura no kucyagura binyuze mu mugambi wayo witwa millennium challenge corporation uha imfashanyo ibihugu byujuje amahame n'inkingi bya demokarasi Cap Vert yahoze ari koloni ya Portugal ituwe n'abantu batarenze ibihumbi magana atanu ifatanya na leta zunze ubumwe za Amerika mu nzego z'umutekano wo ku butaka no mu nyanja avuye Praia Blinken yagiye i Abidjan muri Cote d'Ivoire ubu ngubu arimo arareba umukino wa Cote d'Ivoire na Guinea Equatorial kuri stade Alassane Ouattara mu itsinda A ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Ari kumwe na bamwe mu bategetsi ba Cote d'Ivoire barimo Vice President Thiemoko Kone, Minisitiri w'Intebe Robert Mambe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Leon Adom. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje intumwa muri iri rushanwa. Nyuma ya Cap Vert na Cote d'Ivoire, Minisitiri Blinken agomba gusura na Nigeria na Angola.
mukanya nari ndabibabwiye mu ncamake yano makuru no munsi kuwa mbere cameroon yatanguye gutanga urucanco rwa malariya ico gihugu kibaye ica mbere kandi ku isi yose gitanze urucanco rwa malariya ku bana ishami ry'ishamwe mpuzamakungu onu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko urwo rukingo ruje nk'agakiza ku bana ibihumbi n'ibihumbi bo ku mugabane wa afurika thomas kamirindi nivyagarutse kutubwira mu bantu barwara malariya ku isi buri mwaka mirongo icyenda na batanu ku ijana irabahitana bagapfa barimo byibura abana ibihumbi magana atanu baba batarengeje imyaka itanu y'ubukure muri afurika honyine gusa oms imaze imyaka mirongo ine ishakisha urukingo rw'abana hashize imyaka ibiri ihaye umugisha urwo yise rtss rukorwa na sosiyete GlaxoSmithKline gsk yo mu bwongereza rwari rumaze igihe rugeragezwa muri kameruni ghana na kenya none kameruni ifashe iya mbere kurutanga ku buryo busanzwe buri munsi bitari igeragezwa ruzagera no mu bindi bihugu cumi n'icyenda muri uyu mwaka ku buryo umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu uzarangira abana babyo barenga miliyoni esheshatu n'igice bamaze kurubona kugira ngo rukore neza buri mwana agomba gufata doze eshatu ntibikuraho ariko kandi kwirinda malariya mu bundi buryo busanzwe nko gukoresha inzitiramibu iteyemo umuti kubera ko urukingo rtss rutihagije oms irimo irakorana na kaminuza oxford yo mu bwongereza ku rundi rwa kabiri rwitwa r21 rurimo rurageragezwa mu bihugu nka ghana na burkina faso rushobora kuzatangira gukoreshwa mu kwezi kwa gatanu cyangwa ukwa gatandatu muri uyu mwaka uretse urukingo rw'abana mu mwaka ushize oms yemereye urukingo rwa malariya rwa mbere na mbere rw'abantu bakuru mu bihugu cumi na bibiri bya afurika thomas kamirindi urakoze ucokorerwa mu ngata na mugenzi wacu oriane itangishaka atwibutse ivyirahira rya perezida felix cisekedi muri manda yiwe ya kabiri vyabaye ku munsi wa gatandatu
ibyo birori byabereye ku mugwa mukuru i kinshasa ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije urwo rubanza rwahaye perezida cisekedi uburenganzira bwo kuyobora igihugu mu kiringo kigira kabiri c'imyaka itanu ibyo bibaye inyuma y'amatora yaranzwe n'impari zashikirijwe n'abahiganywe n'umukuru w'igihugu baratangaje ko batemeye ibyavuye mu matora yabaye ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri kubera yarimwo utunenge kandi bakavuga ko atatunganijwe ku mugaragaro perezida cisekedi yiyamamaje ashikiriza cyane ibyo yaranguye mu kiringo ciwe ca mbere muri byo harimo kuronsa imiti abanyagihugu ku buntu yiyamamaje kandi asaba ikiringo cya kabiri kugira atsimbataze iryo terambere yazanye yamara abatavuga rumwe nawe ntibemera ayo makuru y'uko hariho iterambere itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp rivuga ko abantu imiliyoni mirongo ine biyandikishije kwitabira amatora yo ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze muri ayo matora harimwo ay'abashingamateka n'abajenama b'intara
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook hamwe na x ariyo yahoze ari twitter ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika perezida w'uburundi evariste ndayishimiye avuga ko ari ngombwa ko urwaruka rw'abanyarwanda rwibohora ivyo perezida ndayishimiye yabivuga ikinshasa ejo ku munsi wa mungu mu nama yakoranye n'urwaruka rw'abanyekongo bagera ku majana atanu iyo nama yayiremesheje nk'imboneza y'ubumwe bwa afurika mu gisata c'urwaruka amahoro n'umutekano menyesha amakuru pierre claverne nkuru afise ibindi kuri no nkuru umukuru w'igihugu c'uburundi ntajya umunwa mu gusubira kwagiriza u rwanda kwa rwo mwansi w'akarere kose ka afurika y'ibiyaga binini evariste ndayishimiye ari kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca kongo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu ciwe gihana n'u rwanda kuri we n'icotembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi yogishigikira ndayishimiye yabitangarije kinshasa kuri uyu wa mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we felix antoine cisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda ati twarugaye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya ibiro bikuru by'umuharire de tabara biri mu rwanda n'ivyo ubwo butegetsi butwemerera ni ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que nos peuples rwandais commencent quand même à aussi faire pression
aho tugeze rero tubwiriza kubandanya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'urwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa afurika nk'intumwa yawo mu gisata cy'urwaruka perezida ndayishimiye yabwiye urwaruka rw'abakongomani kinshasa ko yiteguriye kubafasha kurwanya uwo mwansi si
ati iyo dufise umubanyi mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye dukorere hamwe natwe kugira ngo turwanye uwo mwansi ariko icya mbere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje mubishatse twotegura ihuriro muri urwo rwego rikabera i bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari wo rwanda nibaza ko abanyarwanda atari wo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga ca tanganyika aya majambo yakiriwe nabi mu rwanda naho leta ataco irayavuga ko uwuserukira u rwanda mu gihugu c'ubuholande ambasaderi olivier nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza ku rubuga rwa x rwahoze rwitwa twitter yagize ati ntibyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu vya afurika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa afurika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amahame y'uwo muryango perezida ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa kongo ibi byaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe remartir i kinshasa aho ibirori byo kwimika perezida wa kongo byariko biracishwa ikibiriraho kuri radiyo na televiziyo bya leta abamenyesha amakuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na kongo uburundi bwashigikiye rdc mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u rwanda uburundi ntibufise intumbero imwe n'u rwanda rusotora rdc muri abo buryo perezida w'uburundi ahawe icubahiro hano muri stade de martir tumaze igihe tubivuga ndayishimiye yarafashije rdc mu buryo bukomeye ndayishimiye araryohewe cane muri abo buryo abakongomani bamwakiriye perezida w'u rwanda ntiyari yagiye muri ivyo birori ibirori biheze ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita nyatura igice ciyise abazungu robert seninga cagirizwa n'amaraporo menshi ya oni kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ku mugoroba wo kuri uyu mungu inyuma y'amajambo ya perezida ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa kongo ibiro vy'umukuru w'igihugu gihugu c'u Burundi vyanditse ko perezida Ndayishimiye yari yagiye gukeza perezida Tshisekedi Pierre Clavin inkuru kubwijwi rya Amerika Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika ijwi ry'amerika igisata c'impunzi ubu naho igisirikare ca tanzania gihamagarira leta yacu gutahukana impunzi z'abarundi n'abakirondera ubuhungiro bose ku nguvu ni mu gihe bamwe muri bo bagizwa kudurumbanya umutekano no kurondera akazi n'ubwenegihugu mu gihugu ca tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko bamwe mu mpunzi barabihakana muravyumva mu nkuru ya james jovin ari muri tanzania ni mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya tanzania generali jacob john mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam kuri uyu wa mbere perezida w'igihugu cya tanzania umutegarugori samia suluhu hassan niwe yari umushyitsi w'iteka muri iyo nama yari yishigikiye kurabira hamwe iby'umutekano w'igihugu ubutungane mu mbibe n'ibindi bihugu byegereye igihugu cya tanzania n'ibijyanye n'akazi ko gucungira umutekano umutekano w'ibindi bihugu rusange generali mukunda muri iyo nama yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu cya tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa akazi muri leta ya tanzania mu mpisho ari nayo mpamvu gisirikare gihamagarira leta gutahukana impunzi zose byanse bikunze ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya tanzania biciriye mu nzira zitemewe n'amategeko dukeneye kubona leta ikora amatohoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byabo sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali yashimangiye ko mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'itatu leta ya tanzania yakiriye abashakisha ubuhungiro muri rusange bagera ku bihumbi ijana mirongo itatu n'umunani bavuye mu bihugu bibanyi by'uburundi kongo no mu rwanda gusa mu matohoza leta ya tanzania yasanze benshi muri bo bakwiye gusubizwa mu bihugu byabo mu gihe biboneka ko baza kwishakira aho ruta ahandi no guhungabanya umutekano mu gihugu Mheshimiwa Rais, kuanzia tarehe moja Januari elfu mbili ishirini na tatu nyakubahwa umukuru w'igihugu guhera mu kwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize abagishakisha ubuhungiro hafi ibihumbi ijana mirongo itatu n'umunani twarabakiriye mu gihugu cya tanzania benshi muri bo baje bava mu bihugu by'uburundi kongo no mu rwanda mu matohoza ya mbere twasanze benshi baza gushakisha ubuzima kubera igihugu cya tanzania gitunze kurusha iwabo kubw'iyo mpamvu twasanze badakwiye kuronswa ubuhungiro zinawakosesha sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi.
perezida wa tanzania umutegarugori samiya suru hassan muri iyo nama yavuze ko leta yakiriye ibyiyumviro n'impanuro by'igisirikare kandi bagiye kubikorerako yashimangiye ko mu gihe haseri isa nk'itagifise intege zo gutahukana impunzi ku bwinshi leta ya tanzania igiye kuzoganira n'uburundi barabire hamwe uburyo bushasha kandi butomoye bwo gutahukana impunzi z'abarundi mchakato wa kuchambua wakimbizi hasa kutoka Burundi na DRC na kwengineko na kuona jinsi ya kuwarudisha.
igikorwa cyo gusobanura impunzi cyane cyane abahunze bava mu bihugu by'u Burundi na Kongo n'ahandi hose no kuraba uburyo bwo kubatahukana twarakoze aka kazi mu myaka hafi itanu dufatanije na ASER ariko ukuri nyako iryo shyirahamwe biboneka ko atantege rigifise muri iyi minsi ukuntu bahoze batahukana impunzi ku muvuduko munini siko bikiri kubw'iyo mpamvu twakiriye ibyiyumviro by'igisirikare cyacu kandi tuzovugana mu bya politike n'ababanyi bacu igihugu cy'u Burundi kugira turabe inzira nziza zo gukomeza dutahukana impunzi Mengi ushauri nimeshauchukua, tunakwenda kufanyia kazi kuhakiki tena wakimbizi walioko nchini kwetu na kuangalia njia bora za kuweza kuwarudisha nyumbani.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta ya tanzania yari yashatse gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu yitwaza ko amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi naho benshi mu mpunzi basanga icyatumye bahunga kitarakemurwa gusa uwo mugambi ntiwagiye mu ngiro naho ibihano no kubarabuzwa byagiye biriyongera mu ntumbero yo guhimiriza impunzi zitaye ku bwinshi kuva mu gihugu cya tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda afurika y'epfo iherutse kwagiriza israel ibyaha vya jenoside ku banyepalestina mu ntambara iriko iragwana na hamas muri gaza ivyagiriji n'ikirego vyatanzwe muri sentare mpuzamakungu y'ubutabera aribwo butungane vya onu rushinzwe gutorera um, umuti amatati hagati y'ibihugu n'urubanza rwaburanishijwe mu ntangiriro z'uku kwezi ku cicaro c'iyo sentare irahe muri hollande ingingo ya sentare izofatwa ryari ingaruka y'ingingo izofata ni yahe ingaruka yoyo y'ikirego ni yahe ivyo n'ibindi mugenzi wacu edi rwema yabiganiriyeko na mwine frank ni umuhinga mu mategeko mpuzamakungu yakurikiranye uru rubanza afurika y'epfo isa nk'aho ari ihagarariye abapalesitina muri uru rubanza kuko yari yatanze ikirego ngira ngo n'impamvu afurika y'epfo yatanze ikirego kuko abapalesitina ntabwo ari igihugu kandi urukiko rushinzwe gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu n'ibihugu mu kurega rero yo south africa cyangwa afurika y'epfo irega isirayeli kuvuga ko irimo gukora jenoside isirayeli yo ikavuga ko afurika y'epfo ahubwo ikabya mu magambo yayo ikavuga ko ahubwo ariyo victime kuko mu by'ukuri yaritabaraga aricyo bita right of self defense mu kwitabara kandi koko mu mategeko mpuzamahanga kwitabara biremewe afurika y'epfo yo ikavuga ko ahubwo ko habaho guhagarika intambara urabona irarega ibirego bibiri iravuga ati habeho guhagarika intambara kugira ngo batongera gukomeza gukora ibyo bita jenoside ikanarega ko hari na jenoside ibyo rero ni ibintu bibiri israel iri bukuranana ukurikije imyiregurire y'impande zombi wowe nk'umunyamategeko urabona uruhande umuntu yavuga ko rufite ibimenyetso simusiga ari uruhe urabona imikirize y'uru rubanza izagana he edi uribuka ko n'uburusiya bwararezwe baburega kubera ko bavuga ko buri muri ukureni ariko iyo urebye bategetse ko uburusiya buva muri ukureni ariko ntabwo babikoze ni ukuvuga ko ibi bihugu bya rutura bifite imbaraga y'inzira wenda ntabwo twashyira muri iyo kategori ariko irashyigikiwe n'igihugu gikomeye cyane ariyo amerika n'abanyaburayi hafi ya bose bagishyigiye israel ariko iyo unarebye ukanareba ko hamasi igifite abantu igifite nk'ingwate wanareba uko batangije iyi ntambara wanareba ko ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ni ikintu kigikomeye cyane ko ubona urwo rubanza ushobora kuvuga ko isirayeli itarimo kwitabara nubwo wenda bavuga ko ikoresheje ingufu zidasanzwe zo bita disproportionate force ariko imbaraga z'umurenge zirenze izo bagomye gukoresha iryo rero ni ijambo mu mategeko rigomba gusobanurwa kugira ngo birebe ko wenda ko iryo jambo israel yo idefanda mu mategeko iremewe imbaraga yakoresheje ari izo ngizo ariko iyo unarebye kugira ngo uzabone ikirego barega cya jenoside ni ikigambo ni ijambo rikomeye cyane mu mategeko kuko ingingo ya kabiri y'amasezerano avuga ko ahatazabaho jenoside no kuyikumira usanga iryo jambo uko barisobanura kwica abantu b'ubwoko mu ngingo ya kabiri y'uko babivuga kwica abantu b'ubwoko cyangwa igice cyangwa abantu bose cyangwa gufata abantu ukabagera usanga israel ivuga ko icyo gihe uwo ntabwo iragera kuri icyo kintu kuko ntabwo inafite ubwo bushake bita special intent icyo ni ikibazo rero abacamanza bagomba kureba ese koko israel irakoresha ubushake bwo kumara abo bantu cyangwa iritabara hanyuma umuntu akaba yakwibaza ese bizafata igihe kingana iki kugira ngo uru rukiko rufate umwanzuro ababikurikirana bavuga ko bishobora kuzafata hafi n'imyaka ine cyangwa itatu cyangwa n'itanu ariko nk'uko tuvuze rwa gufata umwanzuro yo kureba cya kirego mu mizi ariko rero hakaba na cya kindi afurika y'epfo isaba yuko haba icyo bita imidiyeti rurifu ni ukuvuga ko kugira ikintu cyo porovijoni cyangwa agateganyo ko guharigarika intambara kugira ngo ibi ngibi byo bita jenoside bidakomeza hari n'iki kibazo kirimo kuvugwa muri iyi minsi cy'uko israel itarimo gushaka kwemera ko palestina yagirwa leta ya impamvu ni iyihe ni n'ubwoba bafite baravuga bati twavuye muri gaza mu bihumbi n'ibihumbi na gatanu ubwo bavaga muri gaza umugabo witaga ariye shalom niwe wavuze ati iki gihugu ni muri mirongo itandatu na karindwi ni igihafi wafashe iki gice cya gaza ariko kuba nemeye gufata abantu nk'abimura abimukira bose nkabatwara nkanasenya ibikorwa bafite remezo nkabatwara nka gace nkagaha abanyagaza none nibo bashingira bubakamo za tanuzi kugira ngo badutere west bank nayo ni uko ugasanga hanini cyane rero kugira ngo n'uzasimbura netanyaho n'uzasimbura netanyaho bizagorana
ijwi ry'amerika amakuru y'imikino ubu naho makuru ya siporo imikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu irabandanya kubera muri cote d'ivoire kuri uno wa mbere haraza gukina imikino yo mu murwi a na b mu murwi a kuri muri uno mwanya uh, gine equatoriale iriko ikina na cote d'ivoire kugeza ubu gine iri imbere n'igitsindo kimwe ku busa undi mukino wo mu murwi uza guhuza nigeria na gine bisawo ni nyuma y'igice ca mbere c'umukino nigeria iri imbere n'igitsindo uh, kimwe gusa ku busa iyindi mikino irindiriwe ku mugoroba niyo mu, uh, mu murwi b caver iza guhuza misiri hanyuma ghana ihure na mozambique umenyesha amakuru annette mugabo aratubwira uko aya makipe ahagaze
uyu munsi mu gihugu cya cote d'ivoire hateganijwe imikino yo mu itsinda rya kabiri ari nayo mikino igena amakipe akomeza andi agasezererwa mu gikombe cya afurika uyu mwaka cape vere yiyerekanye nk'imwe mu makipe meza irakira misiri ifite ibikombe birindwi bya afurika na kapiteni wayo mosara umaze gukina igikombe cya afurika inshuro indwi mosara utarashoboye kurangiza umukino wa kabiri misiri yanganyijemo na ghana ibitego bibiri kuri bibiri kubera ikibazo cy'imvune yatangaje ko biteguye kandi intego yabo ari ugutsinda uyu mukino agaruka no ku kuba batwara gutwara igikombe cya afurika mbere ya byose nishimiye kuba ndi hano sindakira neza ariko icy'ingenzi nshaka kuvugaho muri aka kanya ni umukino twiteguye dufite ikipe nziza n'abakinnyi beza icyo dusabwa no guhangana dufite ikipe nziza niba ntibeshye dufite abakinnyi makumyabiri muri makumyabiri na barindwi bakina imbere mu gihugu rero turasabwa gukina umukino wacu mu bwitange n'ubushishozi kandi dufite icyizere ko tuzatsinda uyu mukino buri wese azi igisobanuro cyo kwegukana igikombe cya afurika buri gihe duterwa ishema no kwambara uyu mwambaro twabuze amahirwe ubushize no muri gabo nuko byagenze gusa abakinnyi biteguye gutsinda irushanwa kuko bizaba bidasanzwe nubwo tutarimo kwitwara neza gusa dufite ikipe nziza n'umutoza utangaje rero turasabwa kudacika intege no gukomeza kureba imbere kandi nizere ko byose bishoboka iyo ukoze neza turasabwa gutsinda umukino umwe gusa tugakomeza umwaka ushize twakinnye na maroc cote d'ivoire cameroon senegal urumva ko bitoroshye icyo dusabwa gusa ni ukurangiza neza imikino y'amajonjora
kapu veri yaje muri iri tsinda idahabwa amahirwe yabaye ikipe ya mbere yashoboye kubona itike y'icyiciro gikurikira cy'igikombe cya afurika nyuma yo gutsinda mozambique na ghana gari rodiriguez ukinira kapu veri yatangaje ko intego bafite ari ugusoza ari aba mbere mu itsinda rya kabiri baherereyemo
tugiye gukina n'imwe mu makipe meza muri afurika kandi tugomba kubyubaha nibyo twatsinze imikino ibiri iheruka intego ni ugutsinda imikino yose tukazamuka tugakomeza kuba abambere
umukino uhuza cape verde na egypte urakinirwa kuri felix bufet buwanyi misiri yatsindiwe ku mukino wa nyuma muri bibiri na makumyabiri na rimwe irasabwa gutsinda kugira ngo ibe yakomeza mu mikino ya kimwe cya cumi na gatandatu ni ubwa mbere kandi aya makipe yombi agiye guhura undi mukino urahuza ghana yagaragaje urwego rw'imikinire ruri hasi muri iri rushanwa na mozambique ghana imaze gutwara igikombe cya afurika inshuro enye kuri ubu irasabwa gutsinda ariko igasenga kugira ngo misiri itsindwe na cape verde cyangwa zinganye kugira kugira ngo ibe yaguma hano muri cote d'ivoire ni ubwa mbere gana igiye gukina na mozambique ndetse umukino uhuza aya makipe urabera kuri stade ya ibemp iyi mikino uko ari ibiri yo mu itsinda rya kabiri iratangira saa mbiri z'ijoro za hano muri cote d'ivoire
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda harakoze annette umugabo kuri ayo makuru y'imikino ahejeje kudushikiriza nayo rero duce dusozera ko amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri yakoze nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma diane ninahazwe niwe mwari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza mu vyo murimwo vyose ku ijuru rya amerika ibiganiro vyacu biraca bibandanya mu ndimi zitandukanye hambavu yo kw'iradiyo murashobora no kubitiza akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi zacu haba kuri facebook instagram twitter radio x canke facebook ni voa radio yacu murahasanga amakuru atandukanye